Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan kamisa onkoloolessa 15 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 5 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Magaalotaaf aanaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti namoonni eega hidhamanii baatiiwwan lakkoofsisan agammaa mana murtiitti hin dhiyaanne jechuudhaan maatiin isaanii komee dhiyeessaa jiru. Qaamota mootummaarraa kanaaf deebii argachuudhaaf irra deddeebinee yaalleyyuu agammaatti hin arganne. Namoota dhibee sammuu qaban cancalaan hidhanii kaa'uun Afrikaa keessatti gochaa gaddisiisaa baratame jedha gabaasaan dhiyeenya kana garee mirga dhala namaa Human Rights Watch hin ba'e. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyusariin tamsaasarraa nugusuu taamiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo tigisti gammeeti oduu har'aaf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka ooltan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo qonnaan bultoonni naannoo gama kibbaa. Oromiyaa gama dhiyaa godina gujii keessa dahatan kanneen ittiin jedhan hidhattoonni ABO shanee. irra deddeebi'uun haleellaan irratti raawwatan jedhaniin waggoota sadii dura qe'ee ofiirraa kanneen buqqa'an lammiiwwan kuma digdamii sagal keessaa kumni kudha tokko qe'ee ofiitti waan hin deebi'iniif rakkoo hamaaf saaxilamne jedhu gabaasaa yoonaattan zabdiyoos jaalannee dhiyeessa.
Abbaa ijoollee sagalii ta'uu isaanii kan dubbatan jiraataan ganda darbaadha. Kan aanaa Amaaroo obbo Phexros Baanjoo akka jedhanitti erga manaaf qe'ee ofiirraa godaananii waggaa sadii darbeera. Manni isaanii fi maasiin jalaa gubamee harka duwwaa qe'ee ofiirraa godaannee jedhan qonnaan maatii ofii ittiin bulchaa turan waggaa gara waggaatti duwwaa waan ta'eef beelofneerra jedhu baatilee lakkaa'uun gargaarsa midhaanii kennamu xiqqoo fi zayita safaramee kennamuun alatti waan nu godhame hin jirus jedhan aanaa amaaroo fi naannoo daangaa oromiyaa irratti kanneen halillaa geessisan godina gujii dhiyaa aanaa galaanaa keessa riphanii jiru kan ittiin jedhan hidhattoota onag shaneen haleellaan irra deddeebi'een nurratti gaggeeffame waggaa sadii dura gaggeeffameen erga godaananii booda yaaddoo akka qaban akkasumas qaama mootummaan deeggarsi kana jedhamu waan hin godhamneef jecha rakkoo guddaaf saaxilamne jedhu. lammiiwwan biyyattii kuma digdamii sagal keessaa qonnaan bultoonni hedduun gara qe'eetti kan deebi'an ta'us kanneen kuma kudha tokko caalan ammayyuu ala jiruu jechuun dubbataniiru. Mootummaa bulchiisa naannoo kibbaatti itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii adda sannaayii Salamoon kanneen qe'ee ofii itti hin deebi'in deebisuuf mootummaan naannoo hojii ijaarsa mana dhibba saddeetii jalqabuusaa dubbataniiru. Yeroo gabaabaa keessatti deebisanii dhaabuun kan dadhabameefis garee farreen nagaattiin jedhaniin irra deddeebi'ee haleellaa gaggeeffamuun ta'uu adda sannaayitti ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Gujii aanaa Galaanaa aanaa addaa Amaaroo daangaa irratti bara kuma lamaaf sagal baatii adoolessa keessa haleellaaf takka takka immoo bifa walitti bu'iinsaan kan jalqabame gamlameen irraa hedduu akka godaansise qabeenya hedduu akka barbadeessee fi akka saamamu taasisee ture. kunis namoota dhibba ja'a ol ajjeefamuuf sababaa ta'uusaa VOA'n gabaasee akka ture ni yaadatama jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii gara biyya ofiitti utuu hin deebi'in dura muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin dhimmoota biyyoota lamaaniif naannoo irratti mari'achuudhaan hariiroo jalqabames cimsuuf waliigaluu isaanii ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Pireezidaanti Isaayyaasiif isaan waliin kan imalan aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa turtii isaanii Itoophiyaatti godhaniin bakka misoomaa naannolee adda addaa daawwachuudhaan gara Asmaraatti deebi'aniiru jedhan. Kan pireezidaantummaa Ugaandaaf dorgoman gosa muuziqaa Poop jedhamuun beekamanii fi namni siyaasaa Baabii Waayin humnootiin naga eegumsaa waajjira isaaniitti marsuudhaan galmee fudhachuu isaanii tuqanii kun duula doorsisa mootummaan raawwatu jedhan. Kan maqaan isaanii dhugaa Roobert Kiyugilaanii ta'e Waayin Tiwiitarii irratti barreessuudhaan. Aangawoonni naga eegumsaa meeshaalee kabiroo maqaan hin dhaamin duraa fudhachuu isaanii beeksisan. Waraanniif poolisiin waajjira keenya kan kamaawokiyaa keessaa weeraran waajjira keenya cabsuudhaan galmeelee barbaachisuuf meeshaalee kanneen biroo fudhatan jaalleewwan keenya hangi tokkos madaaniiru jedhan. Ejensiiwwan nagaa eegumsaa filannoo dura loogii isaan agarsiisaa jiran foolii gaariin qabuu jedhan waa'een.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalotaaf aanaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti namoonni eega hidhamanii baatiiwwan lakkoofsisan agammaatti mana murtiitti hin dhiyaatiin jiru jechuudhaan maatiin hidhamtootaa komii dhageessisaa jiru. Komiilee kanaaf mootummaarraa deebii argachuudhaaf aangawoota mootummaa dhimmisaa laallatutti deddeebinee bilbilee agammaatti ka deebii nuuf kennu argachuu hin dandeenye. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa immoo komiin akkasiin hin dhaqqabne jedha. Hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa gaaffiif deebii ammaan dura raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan namoonni mana murtii tutuun dhiyaatiin turaniif sababaa weerara koovid kudha sagaliitiin manneen murtii cufaa waan ta'aniif akkasumas yakka isaan itti shakkaman qorachuudhaaf yeroo waan fudhatuuf jedhanii turan. Naakoor Malkaatu Amborra gabaase.
Oromiyaa lixaa magaalotaaf aanolee tokko tokko keessatti miseensotni maatii isaanii erga hidhamanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin torbanootaaf jootni lakkaa'amuudha. Miseensota maatii hidhamtootaa keessaa kan dubbatan isaan keessaa godina wallagga lixaa magaalaa najjootti Dr. Faqqada Jaarraa ogeessa wal'aansa fayyaa addaa daa'immanii yookaan peedaatirishyaanii ta'an torban lamaan darbee gaafa jimaataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 22 bara 2013 humnoota nageegumsaa mootummaatiin qabamanii hidhamuu dubbatu haati warraa isaanii aadde Leensaa Asfaa'u.
Speeshaalaayiziin godini asumatti hojjechaa ture deebi'ee asuma hojjechaa jira. Dhalata amasiiti uummata biratti magaalaadhaaf baadiyyaadhaaf nama baay'ee fudhatama qabudha.
Maaliin sababa isaan ittiin hidhamaniif?
Maal akka ta'e aniyyuu gaafadheera. Baabbatee lama galeeraa gaafata poolisii gaafadheera gimbii dhaqeeraa warra dhimma nageenyaa gaafadheera. Waajjira poolisii kan oromiyaa gaafadheen ture.
Maal isin jedhan?
Warra hin beeknu gubbaa maal jedhamnee maadhuun isaanii. Gaddiisaa tunuun jedhanii amma sammaa gaddiisuu fi waasiyyuu hin barbaannu nuyyuu waasiidhaan gaddiisnaa manuun jedhu afaan hin qabne Komaandi poostiidhaan qabaman waan ta'eef hin beeknudha. Poolisiin kan jedhe barreeffamaan suma gashanii. Istaanaa kantiibaa sanbata guddaa sa'aatii booddee qabanii hidhanii kan inni qabame walga'ii suma jaarsolii fi uummatni naannoo dhaqee gaafate irratti balleessaa Dooktar Faqqadan balleessee ani beeku ibbaa dhibbatti nama nagaa ta'uu isaa nan beeka waan jedheef kanaaf qabame jedhanii. Jiraatee amayyuu biyya kanaaf hojjechuun gaariidha. Namni hojjechuu isaa namni uummata tajaajiluu isaatiin qubatti qabamee jibbamee ari'amuun sirriin namni kun itti tolee miti iddoo kana kan taa'u. Nuun finfinnee jiraannaa ijoollee isaa bira miti. Sakrifaayii baay'ee godheeti garuu hawaasa kana tajaajiluutti baay'ee gammada. Isumadha kan isa quubsee jiraatu kan inni gammadu. Nama akkasii immoo akka kana ari'uun kan hin beeku jechuun baay'ee nama qaanessa.
Dhimma kana qulqulleeffachuuf gara itti gaafatamtoota waajjira poolisii fi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa najjootti irra deddeebiin bilbillus deebii kennuudhaaf waan eeyyamamoo hin taaneef itti milkoofne. Oduma wal fakkaatuun godina wallagga lixaa aanaa sayyoonoleettis dargaggoo gammachuu ijjiguu abbaan isaa obbo ijjiguu qanaa erga humnoota nageegumsaa mootummaatiin hidhamanii jalama ta'uudha kan dubbatu. Sababni isaan ittiin hidhamaniif immoo Riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan immoo abaa'oo shanee jedhee waamu deeggertu jedhamuun shakkamanii akka ta'es dubbata. Dargaggoo gammachuun isaan malee namootni hidhaman kanneen biroos jiru jedha.
Gargaarti jedhanii garuu abbaan biyya qotee bulaadha. Qotee kan inni barsiifatu, qotee kan inni ni jiraachifatu. Qonnaa irraan kana ta'e hojii biraa tokko hin qabu. Qonnaa isaaf malee dhimma siyaasaa tokko illee waan hordofuuf hin qabu jechuudha ta'an qofa. Mana murtiitti nyaanne juurtaa maantal jedhanii hidhamanii jiru. Abbaa koo qofaa otoo hin taane namoonni baay'inaan hidhamanii kan isaan jiran. Namoonni hidhamanii jiran baay'inni isaanii dhibba yoo caale malee dhibbaa gadi miti jechuudha. Fakkeenyaaf kaampii waraanaa keessatti illee hidhamanii kan isaan jiran. Galma bulchiinsa aanaatti illee hidhamanii jiru. Waajjira poolisiitti illee hidhamanii. Namni kana jedhee gaafate mammaatiin jiru.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Sayyoon Olee obbo Dagaagaa Mahammed komii dhiyaate irratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Namni yaa'u yeroodhaaf hin qoratama. Waajjirri poolisii nama yakka godhee yakka idilees kan raawwate shakkamaas hin qorata.
ammanni qoratee gara tokkotti dhufutti yaa'u hin tursa. Waan galmaanaas kan nuyi ittiin hin qabnu. Qaama kana sii kennuuf ofii keetiin boga dhibuutii dhuftee qulqulleeffachuu dandeessa. Akkuma aanaa keenyatti kaambii waraanaa hin qabnu.
Namoonni kun kan jedhani nama dhibbaaf shantama ta'u ji'ootaaf hidhamanii jiru. Qaama riphee loluu deeggertu jechuun immoo qabamanii jedhu. Dhugumaa wanti kun.
Kan hidhamee kan nama dhibbaaf shantamii hidhamee jiru hin jiru hin qabnu. Akka aanaa keenyatti kan qoratee poolisiin qabee kan yakka raawwatan akka yakka isaaniitti immoo gara seeraatti akka inni jiraatu kan inni godhu jira. Nama dhibbaaf shantama kan inni qaama bakkee deeggartee kan inni jiru tokko iyyuu hin qabnu.
Dhimma hidhaa godina Wallaggaa lixaa magaalaa Najjoo fi aanaa Sayyoonolee keessatti raawwatame jedhamee yoo quba qabaataniif itti gaafatamtuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallaggaa lixaa aadde Natsaannataa Alamaayyoo gaafannee turre. deebii qabu.
Amma wanni jedhamee jiru qulqulleessaa jirra jedhanii garuu waan isaan qulqulleessan immoo har'a nama hin arganne waan isaan irra ga'a ittiin hima yoo isaan qulqulleessanii Gama kaaniin magaalaa Naqamtee keessattis erga abbaa warraa isaanii obbo Dassaalany Fufaa hidhamanii ji'ootni torba lakkaa'amu dubbatu aadde Atsada Dibaabaa bakka itti argamanii fi haala yeroo ammaa keessa jiran ilaalchises akkas jedhanii jiru.
kan hidhamee jiru immoo abbaa warraa kiyya Fufaa jedhama. Ogeessa fayyaa adda nama gaadhaa mana Naqamtee irra hojjeta. Ji'a torbafaa qabateera amma ji'a torbafaa. Kan hidhamee jiru yeroo duraa ji'a sadii naannoo bakka jaamaa kan jedhamu waajjiruma poolisii hidhamee ture. Amma ammatti immoo beekumsaa moroo daaddoo jedhamutti immoo dabarsanii achi jira amma ijaan hin arginu garuu.
Maali sababi isaan ittiin hidhamaniif?
Wanta tokko yoo hin beeku qabu halkanidha kan isaan dhufanii qabanii. Sababiin kanaa wanta tokko hin jedhame waan tokko hin jiru. Ammaatti mana murtiitti somti darbee hin jiru waan tokko hin jiru ijaanis hin arginu.
Mana murtiitti maaf akka isaan hin dhiyeessine waan adda baafattan qabdu?
Waan tokko yeroo hundi baay'ee ijoollee baadheen sana naaga ijoollee sadiidha ijoollee baadheen sana yeroo dhaqee yeroon iddoo sana dhaquun jira miti waajjira poolisii dhaqee iddoon ijama kuntaa muroo daaroon dhaqa yeroon waajjira poolisii dhaqu immoo adda namni bira akka kanaa dhaqinaan jedhu olumaa gadidha malee waan tokko inni adda ta'e jiru nyaata keessunuuf iyyuu rakkatteessi qaayinee qargeen sani kan akka hin taanetti ijoollee soorraa miindaa isaa ji'a tokko illee naannee qabamee miindaa isaa dhaabate miindaa malee akka kanaatti yeroo ammaa kana namna yeroo ammaa. ammaa kana nama bu'aa jireenya gidduu jirudha ijoollee sadii kan inni jiraachisu kan barumsaa yerootti ga'edha wanti nyaannu akka kanadha jaabaatiin akka kanaatti geessisu.
Dhimma kana irratti deebii akka nu kennaniif hoogganaa waajjira poolisii magaalaa Naqamtee koomaandar Tafarii Taaddasatti irra deddeebiin bilbilus ergaa barreeffama gabaabaa bilbila sochii harka isaanii irratti erginuufis deebii argachuu hin dandeenye. Gama kaaniin godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amuruu keessatti illee Abbaan ishee barsiisaa Oobsii Oliiqaa jedhaman erga hidhamanii baatii tokko ol ta'uu dubbatti. Shamarree lalisee Oobsii.
Ji'a torbee lama hidhamee ba'a. Ammas torbeetu hin ga'iin ammas hin hidhama. Yeroo dhumaadhaaf bara kuma lamaaf kudha lama ji'a qaamee xumuruuf jedhee kuma lamaaf kudha sadiitti jedhu isa jedhu keessa hidhama jechuudha. Sababa isaan itti hidhamanii abbaa isaanii deeggartu jechuun obboleessa koo magarsaa wajjin hidhama. Hidhaa keessa kan jiru digdamii torba ta'u. Gaafanne irra jedhan amma furmaatan naannachuu keessa jiru. Yoo nuti warra kana gaafannu nu bira miti warra poostaa bira jedhu yookaan hin gaafannu nu bira jitu walitti qaqqabatama agaabilii yookaan ittiin fayyuma agaabileessa jiru.
Dhimma kanarrattis hooggantoota aanaa amuroo irraa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin torban tokkoof taasisaa turre hin milkoofne komiiwwan hidhaa fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu magaalotaa fi aanolee oromiyaa lixaa tokko tokkorraa kaan adda baafachuudhaaf gara hooggantoota biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa koomishinii poolisii oromiyaa fi abbaa alangaatti irra deddeebiidhaan bilbilus deebii argachuudhaaf milkoofne lakkoofsa namoota yeroo ammaa kana hidhamanii jiru jedhame ilaalchises adda baafachuu hin dandeenye. Koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalee komiiwwan akkanaa nu biratti hin dhiyaanne jechuun bilbilaan deebii kennanii jiru. Kanaan dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wajjin kan taasisan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad sababa weerara vaayirasii kooronaatiif manneen murtii cufaa ta'uu irraan kan ka'e hidhamtootni Oromiyaa lixaa mana murtiitti kan hin dhiyaanne ta'uu fi yeroo qorannoo bal'aa kan barbaadu ta'us dubbatanii turan. Namootni kunneen kan hidhaman humnoota riphiloltootaa isaan abaawo shanii jedhanii waaman deeggaruu. fi kallattumaan miseensa abaawo shanii ta'uudhaan shakkamanii ta'us dubbatanii turan torbanoota muraasa dura waajjirri abbaa alangaa waliigalaa federaalaa fi naannoo oromiyaa waliin ta'anii ibsa gaazexeessummaa kennanii turaniin ajjechaa weellisaa caaluu hundeessaa hordofee hokkarawwan bakkeewwan garaagaraatti uumamaniin namoota shakkamanii hidhamanii fi haala adeemsa seeraa isaanii ilaalchisee ibsa baasanii turan haa ta'u malee oromiyaa lixaatti riphiloltoota socho'aniin wal qabatee namoota shakkamanii hidhaman haala isaan ittiin jiranii fi adeemsa seeraa isaanii ilaalchisee ibsa gaazexeessummaa kana keessatti keessatti wanti ammachiifame hin turre. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Manni murtii olaanaa godinaa shawaa ba'aa obbo Lidatuu Ayyaalew akka wabiidhaan hidhaadhaa ba'an murteessee qajeelchi poolisii magaalaa Bishooftuu raawwachuu dhabe amma akka koomishiniin poolisii Oromiyaa gidduu seenuudhaan kallattiidhaan obbo Lidatuu Ayyaalew hidhaadhaa hiiku ajajni kennamee jira. Manichi murtii obbo Lidatuun meeshaa waraanaa seeraa alaa qabate jedhamee himannaa dhiyaate irratti arra ragaalee dhaggeeffatee jira. Muktaar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Adaamaarratti galmee himannaa lamaan dhaddacha lamarratti mana murtii hordofaatiin kan jiran obbo Lidatuu Ayyaaleew beellama har'aatiin manni murtii ol'aanaa godina Shawaa Bahaa yakka meeshaa waraanaa seeraan alaa hidhachuu irratti banameetiniin jedheen ragaa namoota sadii dhagaheetiniin jira. Namoonni ragaa obbo Lidatuu meeshaa waraanaa seeraan alaa irratti bahuudhaaf dhufanis yeroo poolisiin sakatta'eetiniin mana isaaniitii meeshaa waraanaa fuudhu arguu isaaniiti kan dubbatan gama biraatiin manni murtii ol'aanaa godina shawaa bahaa wabii qarshii kuma dhibba tokko obbo lidatuu ayyaalee qabsaniitiniin akka hidhaadhaa ba'anii ala taa'uudhaan himannaa isaanii hordofan murtee murteesseetiniin ture qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa bishooftuu raawwachuu dhabuu isaatiin walqabatee ajajaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa bishooftuu dhufee mana murtichaatiif akka. ibsa kennu irra deddeebiidhaan ajaja dabarsullee dhihaachuu dhabuudhaa fi ajajichi hojiirra hin jiran waan jedhameef ittaanaa hoogganaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa bishooftuutii fi hoogganaan damee qorannaa yakkaa poolisii magaalaa bishooftuu gaafa onkoloolessa sagal bara kuma lamaa fi kudha sadii mana murtii godina shawaa bahaatitti dhihaataniitiniin sababa hanga ammaa obbo lidatuu wabiidhaan gadi lakkisuu dhabaniif akka ibsa kennan ajaja dabarseetiniin jira. ajaja qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa bishooftuu obbo lidatuu hiikuu raawwachuu dhabe ammoo koomishiniin poolisii oromiyaa kallattiidhaan obbo lidatuu hiikuudhaan ajajicha akka raawwatus manni murtichaa qajeelfama dabarseetiniin jira himannaa gama biraa mana murtii waliigalaa oromiyaa damee baha oromiyaa dhaddacha adaamaa irratti sanada mootummaa cehumsaa qopheessuu fi kitaaba isaanii lawxuu kadixuu wadamaatu jijjiiramni leephoorraa gama dhidhimaa akka jechuuti barreeffameetiniin jedheen walqabateetiniin himannaa irratti baname manni murtii waliigala oromiyaa dhaddacha adaamaa guyyaa boriitiif himannaa kana barreeffamaan dubbiseetiniin caqasiisuuf beellama qabateetiniin jira gabaasa sagalee ameerikaatiif muktaar jamaal adaamaarraa.
kadhagaa jirtanas waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. bara 2016 yeroo doonaald tiraamp pireezidaantummaa yuunaayitid isteetsiif filataman biriteen immoo gamtaa awurooppaa keessaa bahuudhaaf sagaleedhaan murteeffatte lameenuu akka waan siyaasaa yaada uummata bal'aa hawatuun injifatanitti ilaalame waggoota afur booda pireezidaant tiraamp yeroo lakkoofsa sagalee yaada uummataatiin kan isaan dorgoman dimookiraaticha ittaanaa pireezidaantii duraanii joo baayideniin durfamaa jiran kanatti marsaa lammataaf filatamuuf duulatti jiran. henrii reejwol akka gabaasetti biriteen gamtaa awurooppaa keessaa eega baate booda carraan ishee filannoo yuunaayitid isteets sadaasa dhufu geggeessamu nama injifatu wajjiin walitti hidhataadha. bara 2016 akkuma biriteen gamtaa awurooppaa keessaa bahuuf sagalee murteeffattetti kan yeroo sana kaadhimama pireezidaantummaa yuunaayitid isteets turan doonaald tiraamp tarkaanfii biriteen sana kan deeggaran ta'uu mallattoo agarsiisuuf jecha dirree taphaa goolfii yookaan koollee iskootlaand irratti argaman.
people want to take their country back.
Uummanni biyya ofii deebifachuu barbaadaa jedhan Tiraamp yeroo sana. Waggaa afurii booda amma Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa bahuudhaaf sadarkaa xumuraarra geessee jirti. Kanaaf mootummaan Biriteen dinagdee isaa ol kaafachuudhaaf hariiroo daldalaa haaraa Yuunaayitid Isteets waliin tolfachuu barbaada. Dhaabbata Center for European Reform jedhamurraa Iyaan Boond waa'ee kanaan naa ibsan.
Trump has been a supporter of Brexit. But I think the British government has realised by now from its trade negotiations with the US that there is no free lunch.
Tiraamp Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu ni deeggara. Garuu kun akkasumatti tola akka hin taane mootummaan Biriteen marii hariiroo daldalaa Yuunaayitid Isteets waliin geggeessamurraa waan hubate fakkaata. Ammuma Biriteen daran gabaa Ameerikaatti seenuu barbaaddetti gama biraatiin immoo baasiilee sanatti hidhata qaban kan yeroo kaan dhiifamuu baasuu fa'aa ofitti fudhachuu turre jiraataa jedhan. Waan fedhes ta'u garuu pirezidaanti Tiraamp filannoo ammaatti injifachuun Biriteen kan amma gamtaa Awurooppaa keessaa ba'aa jirtuuf hiree gaariidha ka jedhan immoo gurmuu seera tumtoota Biriteen biyyattiin gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu deeggaranii kan Zebrejis Group jedhamuuf daayireektara ka ta'an Roobert Ullisi.
candidate in the US presidential election that is committed to having a good trade deal with the United Kingdom, and that's President Donald Trump. So, really, this is really important.
filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi keessa kaadhimamaa biriteen wajjiin hariiroo daldalaa qabaachuutti cichu tokkotu jira innis pirezidaanti doonaald tiraampi kanaaf uk yookaan biriteeniif baay'ee barbaachisaadha kun waa'ee deeggarsa ejjennoo siyaasaa qofa miti yoo doonaald tiraamp pirezidaantii yuunaayitid isteetsi ta'an Biriteeniif carraan hojiif carraaleen kabiroon dhugumatti gaarii ta'uu jedhan garuu maddeen oduu biriteen torban kana keessa akka gabaasanitti mootummaan safuutti cichitootaa biriteen kan booris joonsan dimookiraaticha joo baayiden waliin hariiroo tolfachuudhaaf carraaqaa jira kan amma lakkoobsa yaada ummataa walitti qabameen dursaa jiran baayiden duraan biriteen gamtaa awurooppaa keessaa ba'uu qeeqaa turan. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun nageenya Ayirlaand kaabaa kabalaarra buusu yoo ta'e Yuunaayitid Isteets hariiroon daldalaa biyyattii waliin tolfattu hin jiraatu jechuudhaan dhiyeenya akeekkachiisanii turan baayiden dhaabbata Center for European Reform jedhurraa Iyand Bond akkanatti ibsan.
The upside is um, you know, more predictability in the relationship and a more favorable view to transatlantic institutions like NATO. The downside with Biden is he has very strong links to the Irish American community indeed.
Gama baayidaniin waan gaariin jiruuf tilmaamuun danda'amu hariiroo qaxxaamura Atlaantikiif dhaabbattoota akka neetoo fa'iif ilaalcha gaarii qabaachuu isaati. Waan hamaan garuu hawaasa Ameerikaa hidda dhalataa Ayirlaand waliin hidhata cimaa qabaachuu isaati. Dhugumatti achii dhuftisaayyuu hawaasa kanarraati. Kanaaf baayiden Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa innaa baatu dirqama waa'ee Ayirlaand kaabaa baatuu qabdu akka hojiirra oolchituu fi waliigaltee Ayirlaand kaabaa waliin qabdu akka kabajju tarii Tiraampi caalaa cimsanii gaafatuu jedhan. Daani'eel Finkelstaayin dabalatee safuutti cichitoonni miseensonni mana maree Biriteen yaada madaalawaa qaban immoo akka baayiden injifatan fedhan.
So I think it's very important for the sort of health of Conservatives um, that uh, that a, a kind of more uh, mainstream post-war republicanism.
Riippablikaanummaa hawannaa deeggarsa uummataa kan sammuu namaa jeequ akka kan Doonaald Tiraamp fa'aa kanarra riippablikaanummaa waraanaa boodaa madaalawaa baratametu nageenya safuutti cichitootaatiif baay'ee gaariidha. Kanaaf Doonaald Tiraamp injifatamuunsaa akka safuutti cichitoonni biriteen safuu isaanii sana deebisanii tolfatan kanneen gargaaran keessaa tokko jedhan finkalistaayin yeroo weerarri vaayirasii koronaa dhiibbaa hamaa uumee jiru kanatti kagamtaa awurooppaa keessaa ba'aa jirtu biriteen fuuldura isheetii waan amansiisaa hin qabdu gamtaa awurooppaatii alatti yeroo isheen hariiroo haaraa ilaallataa jirtu kanatti bayin filannoo yuunaayitid isteets kallattii ishee gareef murteessaa ta'uu mala. kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. namoota dhibee sammuu qaban cancalaan hidhanii kaa'uun afrikaa keessatti gochaa gaddisiisaa baratame ijoollee aga waggaa kudhanii faatu warra isaaniitiin cancalamee kutaa xiqqoo keessa kaa'amaa jira gabaasaan dhiyeenya kana garee mirga dhala namaa human rights waachiin ba'e. Gochaan gaddisiisaan akkanaa ilaalcha moggaatti qooduu namoota dhibee sammuu qabanirra jiruu fi dhabamuu tajaajila fayyaa namoota dhibee sammuu qabaniirraa kan madde ta'utu dubbatama. Qophiin fayyaa irraa gabaasaan isaa Paawul Johannesburg irraa ergite kanatti fuuleffataa jaallannitu dhiyeessa.
Yeroo waggaa tokko guutuuf jedhuuf Benjaamin Bilaal dhagaatti hidhamee ture. Kun isaa fi uummata kuma dhibba hedduu addunyaarra jiran keessumaa immoo kanneen Afrikaa keessaaf jireenya dhugaati malee kan ofumaa seenaan himu miti. Benjaamin Bilaal akka jedhutti.
Few years back, I was taken to a faith healing center by my grandmother and my mother. There I was shackled.
Waggootii hanga tokko dura akkoo koof harmeen koo gara waaltaa amantii tokkotti fayyinaaf nageessanii turan. Achitti harki koof miilli koo hidhame san booda sansalataan dhagaatti na hidhan. Baatii kudha tokkoof achin ture. Iddoo sana nyaati hin jiru. Yoo fedhan qofa nyaata nuu laatu. Naannoo sana soso'uun gonkumaan danda'amu yoo soso'uuf carraa argattes akkuma hidhamteetti ta'aa jedhe. Maaliif waan akkasiirra ga'e? Hospitaala dhukkuba sammuu fi wal'aansa kennu tokkicha Laayiberiyaa keessatti geeffame. Haalli inni itti baatii kudha tokkoof keessa ture immoo dhibee sammuu dipireeshin jedhamuuf isa saaxile. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti lammiiwwan Laayiberiyaa shan keessaa tokko dhibee sammuu salphaa ta'eef giddugaleessa ta'een qabamu. Jaarmiyaan kun akka jedhetti Laayiberiyaan bara 2016 jechuun waggaa afur dura ogeessa ooguma qorannaa sammuu barate tokko qofa qabdi turte. Hiyyummii fi waa'ee dhibee sammuu hubannaa dhabuun maatii silaayyuu lubbuun jiraachuuf jecha carraaqaa jiran biratti ilaalcha duraa argachuu hin dandeenye. Keeriitii Sharma garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch keessatti mirga namoonni qaamaa hir'atan qaban irratti qorannaa gaggeessan dhibeen sammuu Afrikaa keessatti kan baratame ta'us rakkoo addunyaatii jedhu. Namoota dhukkuba sammuun qabaman haalatti keessummeessan kan ilaaleen akkasumas muuxannoo ofii qaban itti dabaluun Sharmaan gabaasa waggaa kanaa barreessanii jiru garuu nama hin dhaggeeffatan jedhan.
live in extremely unsanitary and degrading conditions. Many are forced to eat, sleep, urinate, defecate in a very small.
Namoonni harkaaf miilli isaanii hidhame kun haala qulqullinni naannoo isaa itti hin eegamneef gadi bu'aa ta'e keessa jiraatu. Hedduun isaanii iddoo xinnoo keessatti akka nyaata nyaatan, rafan, fincaaniif, booliif gargaaramaniif dirqisiifamu. Yeroo tokko tokko iddoo bal'inni isaa meetira tokko meetira lamaan ta'e keessa kaa'amu kabajaa dhala namaaf godhamuu qabu dhorkamuu jedhan namichi tokko keeniyaa keessatti akka natti meetti jedhu shaarmaan waggootii shanii hidhanii na kaa'anii jedhe sansalatitti na hidhan hedduu ulfaata kun immoo na gaddisiiseera kutaa keessa ture keessa dhiirota torba jira uffata uffachuun hin eeyyamamuuf waan keessaan uffatamu kan qaama saalaasaa fi taa'aasaa qofa haguuguffata fincaanii fi boolii fi baaldiin gargaaramaa jedhe walumaa gala haaluma dhalli namaa keessa turuu hin malle keessan turee jedhee jedhan dhalli namaa silaa walaba ta'uu qabaa jedhaniiru. kun kan ta'uuf mootummoonni afrikaa hedduun namoota dhibee sammuu qabaniif deeggarsaaf tajaajila ga'aa hin kennan keeniyaa keessatti kan maadheffate caasaa namoota sammuun isaanii dhibameef hojjetu. kan pan african network jedhamuuf dura taa'aa kan ta'an maayikel jenga akka jedhanitti mootummootaaf yaadan dhiyeessu lama qabaa jedhu.
We need absolute prohibition in terms of shackling. I think that for me is very, very important that we need to have the enabling legal frameworks to address all the challenges.
Harkaa fi miilla hidhuun akka hafuuf ajajni seeraa jiraachuu qaba. rakkoo jiran kanaaf furmaata arguuf gama seeraan waa hojjetamuu akka qabuu fi barbaachisaa ta'uusaa anaaf naa gala garuu waa'ee seeraa qofa otoo hin taane wanni beekamuu qabuuf barbaachisaan maalii isa jedhu ilaaluu qabna akka kootti waan akkaan barbaachisaan hawaasa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa namoota sammuun isaanii dhukkubsateef akka argamu gochuuf kunis hawaasa bal'aa keessatti akka argamuuf hojjechuudha jedhaniiru dhimma kanarratti. gabaasa kabarreessaan shaarmaan immoo dhukkubi covid-19 rakkoo kana daran hammeesseeraa jedhu.
People go in and out of chains depending on the support that's available in the community. I've personally documented a case who was shackled for eight years in a shed.
Namoonni deeggarsa hawaasa isaanii biraa kennamu argachuuf harka isaanii hidhaa keessaa hiikamuu fi deebisamee hidhamuutu jira. Nama waggaa saddeetiif mana xinnoo mana boroo jiruutti hidhame gabaafnee jirra amma gadhiifamee hawaasa isaatti deebi'eera sababiinsaas deeggarsa akka argatuufi jedhan hojii argateera naannoo isaatti masjiida jiru sagantaa kadhataa yeroo jiru deemee labsa waggaa afur booda garuu dhukkubi koovid 19 isa qabnaan maatiinsaa deebisanii hidhan sababiinsaas tajaajila mootummaan kennu keessatti rakkoon uumame tajaajila addaan cite waan ta'eef jedhan. seenaan benjaamin bilaal garuu dhuma gaarii qabaateera obboleessi isaa inni guddaan lafa amantii jedhamee baatii kudha tokkoof hidhame sanaa baasee hospitaala wal'aansa fayyaa sammuu magaalaa monrooviyaa jiru seensiseera sana booda barnoota isaa xumuree yeroo ammaa mana barnoota tokko keessatti barsiisaa ta'uudhaan mindeeffamee jira gama kaaniin immoo qabsaa'aa waa'ee dhukkuboota sammuu ta'uudhaan mootummaa wajjin hojjetaa jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga saa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.